Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akkam nageenyi san badhaadha hordoftoot keenkaa miidiyaa nuural hudaa horiin wal gulgala sorqubattanii yooyyaa jenneera nagasan fuun guyyaan arjumaadul awwal 18 barkum 1,440 akka lakkoofsii jiraatti akka lakkoofsi keenna tammajjii 16 barkum 211 ti akka milaadiyaatti ammoo jaanuwaarii 24 barkum 2019 ti Guyyaan guyyaa kamisaatii sagantaan immoo sagantaa fatawaa nuural hudaa kan waan isin dhibetti gaafattan tagaafii teessaniifillee deebisa itti argattanidha.
Bismillaahi jennee maqaa keen jalqabna. Alhamdulillaahi galata galfanna.
Sagantaa keenya har'aatti odeeffannoo sagantaa fatawaa nuural hudaa fi qophii cabsuurri harkaasanii qabna. Namni san keessummeessu na Abbaasii kutaan teeknik nuural hudaallee na waliin jira. Qophiin keenya mataa odeeffannoo odeeffannoo guyyaa har'aatiin jalsanii qaba. Hayyaama waan odeeffannoo kursan buusnaa odeeffannoon kiikamataa koreen abbootii gadaafayyoota irraa hundeeffame aba'oo fi mootummaa jidduu taraaribuu labsee jedhe. Marii araaraa guyyaa kalee qaamota lamaan jidduu tararbuusuuf abbootii gadaatiin geggeeffame irratti qaama mootummaa fi adda bilisummaa Oromootis waan isaan quuqbaasanii dubbatan. Hirmaattootii marii kanaallee yaada itti kennatanii koree dhimma isaan lamaan jidduu jiru qoratu hundeessuu isaanii gabaasnee ture. Guyyaa irraa ammoo mariin gumiin abbootii gadaa fi yuunivarsiitiin Amboo waliin ta'anii qopheessan galma yuunivarsiitii Amboo keessatti geggeeffame yoo ta'u koreen teknikaa araara mootummaa fi adda bilisummaa oromoo raawwachuuf hundaa'e har'a ammajjii kudhan ja'a irraa eegalee lolli gam lamaaninuu akka dhaabbatu labsuun murteewwan gurguddoo hedduu dabarsee jira.
murtiiwwan koree kanaan kennaman tokko lola dhaabuu siisfaaya guyyaa har'aa amajjii kudha ja'a kuma lamaa kudha tokko irraa eegalee lolli gam lachuu akka dhaabbatu labsamee jira
murtiiwwan koreen kun dabarse keessaa ololli miidiyaa gam lachuunuu akka dhaabbatu komii yoo qabaatan miidiyaa fi ibsa kennoo osoo hin taane koree hundaa'e qofaaf gabaasuu akka qaban waraan bilisummaa oromoo gara kaampiitti galchuun guyyoo 20 keessatti akka xumuramu yeroo waraanni seenu simannaan ho'aan akka godhamuuf guyyaa waraanni galu danqaan akka hin jirre raayyaan ittisa biyyaa guyyoota sadiif daandii akka banaa godhu kaampiiwwan waraanni kun itti qubatus bakkeewwan lolli keessa geggeeffamaa turerraa akka fagaatu dhimma qabiinsi waraanaa koreen teknikaa yeroo yeroon dhaqee akka hordofuu fi kaampii keessa ji'a lamaa ol akka hin turre qabxiileen jedhan kan keessatti argaman ta'uu beekamee jira. Odeeffannoon teessoo ammoo muummichi ministeeraa gara beeljeemii imaluun qondaaltota gamtaa awurooppaa waliin mari'atee jetti. Muummichi ministeeraa daawwannaa hojii awurooppaa keessa geggeessaa jiru itti fufuun har'a gara beeljeemii imaluun magaalaa biraasel keessatti qondaaltota mana maree gamtaa awurooppaa waliin kan mari'atu ta'uun beekamee jira. Pireezidaantiin man marii gamtaa awurooppaa Doonaald Taask Dr. Abiyyi Ahmed simachuun waliin kan mari'atan yoo ta'u gamtaan awurooppaa jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufaa jiru ka deeggar ta'ullee beeksise. dabalataan ammallee gamtichi deeggarsa adda addaa Itoophiyaaf kennaa ture cimsee kan itti fufu ta'uu mirkaneesse. Hoggantooti lamaan hariiroon gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa jidduu jiru gam hundaan cimee kan itti fufu ta'ullee irratti waliin hojjechuuf kan waliigalan ta'uu gabaafame. Dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachuu jirtan miidiyaa Nuural Hudaatti amma odeeffannoo biyya alaarraa argan san dhageessisa. Qondaaltonni poolisii Ameerikaa namoota wiirtuu Islaamaa tokko irratti aleellaa raawwachuuf karoorsaa turan qabu beeksisan. Qondaaltoti poolisii kutaa Niw Yoork ibsi kennaniin akka jedhanitti namoonni afuran to'annaa jala ka oolan wiirtuu hawaasa Islaamaa kutaa Niw Yoork magaalaa Niw Yoork irraa kiiloomeetira dhibba tokkoof shantamaa fagaatee argama leeluudhaaf qophaa'aa jiraachuu isaanii odeeffannoo barataa tokko irraa argamu hordofuun qorannoo geggeessaniin kan irgaan ta'uu beeksisan. Namoota Afraan to'annaa jala oolan jidduu tokko barataa sadarkaa lammaffaa kan umriin isaa waggaa kudhanii jaha yoo ta'u karoora leellaa kan hiriyyaa isaa tokkoof eega himee booda odeeffannoon poolisii kan dhaqqabe ta'uu gabaafame. Poolisiin akka jedhetti naanna'u man jireen namoota Afraanii keessatti sakatta'iinsa geggeesseen qawwee fi shugguxxii 23 akkasumas bombiiwwan sadii kan qabe ta'ullee beeksise. Odeeffannoon keenya kadhumaa Venezuelaan gaaga'am siyaasaa hamaa keessa galte ta'uu gabaafame jetti. Pireezidaant Nikoolas Maduuroo filannoo pireezidaantummaa caamsaa dabre biyyattii keessa gaggeeffame injifachuu isaa labsuun jaanuwaarii 10 2019 yeroo lammaffaatiif hoggana biyyattii ta'uu beeksise. Paartileen siyaasaa hedduun adeemsa mootummaa biyyattii mormuun filannicha irratti kan hirmaatan yoo ta'u paartiin mormituu koongireesii biyyattii keessatti sagalee ol'aanaa qabu adeemsisii filannichaa seer-qabeessi waan hin turiniif pirezidaantummaa niikoolaas maduuroo kan hin fudhanne ta'uu labse akka seer biisuuniitti yeroo taa'ittaan pirezidaantummaa qullaa ta'utti hoogganaan koongireesii pirezidaantii yeroo ce'umsaa ta'uun akka tajaajilu kaayyamu yoo ta'u haalum kanaan arbaa kaleessa hoogganaan paartii mormituu juwaan guwaayidoo deeggartoota isaa kumaatama lakkaa'aman duratti pirezidaantii yeroo ce'umsaa ta'uu isaa labse. kan hordofuun uummatni biyyattii bakka lamatti qoodamuun falmii siyaasaa hamaa keessa galee jira manni murtii olaanaa venezueelaa sochiin hoogganaan koongireesii biyyattii geggeessaa jiru fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsuun mister joan guwaayidoo irratti tarkaanfii seeraa kan fudhatu ta'uu akeekkachiise haaluma wal fakkaatuun hoogganaan waraan biisuun illeen ammallee pirezidaanti nikoolaas maduurootiif kan ajajamu ta'uu beeksise. gaagaamii siyaasaa venezueelaa raasuu jiru kun biyyoota addunyaallee bakka lama qoodee jira ameerikaan mister juan guwaayidoo pirezidaantii yeroo ce'umsaa ta'uu isaa eegii labse daqiiqaa muraasa keessatti beekamtii kan kenniteef yoo ta'u pirezidaant nikoolaas maduuroo murtii tiraamp kanatti dallanuudhaan venezueelaan hariiroo ameerikaa waliin qabdu hunda ka addaan kutti ta'uu labse. dippiloomaatonni ameerikaatii sa'a 72 keessatti biyyatti lakkisanii akka ba'an ajaje haa ta'u malee ameerikaan nikoolaas maduuroo hariiroo biyyoota lamaanii addaan kutuuf fudhatama seeraa waan hin qabneef rakkoo lammiilee isiir gahuu malu hunda ittisuudhaaf tarkaanfii cimaa ka fudhatu ta'uu akeekkachiiste biyyoota biroo joan guwaayidoo deeggaruun beekamtii kennaniif jiddu kanaadaa biraaziil kolombiyaa guatemaalaa fi koostaarikaan keessa kan argaman ta'ullee gabaafame. gan biraatiin ammoo raashiyaa chaayinaa turkiyaa kuubaa fi booliiviyaan pirezidaant nikoolaas maduuroo deeggaruun cina dhaabbachuu jiran haa hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraati qabu kan fakkaatti amma gara qophiiwwan keenya itti aananitti darbina. hayyee hordoftoota keenya odeeffannoon har'aatan fakkaatti amma gara qophii fatawaa nuurarhudaa tagaafii teessaniif deebisa itti argattaniitti san dabarsa. sagantaa keenya har'aatti ustaaz keenya jaallatamaa fi kabajama ustaaz useensora booranaattu gaafii keessaniif deebisa nuu kenna ustaaz keenya waliin turti gaarii qabaadhaa saniin jedha.
Habaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaalaan osnee qaban waafannu.
فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى Kan beeyne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa baafannu.
jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamturraa qulqullaa'uu barbaaddu waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa nuura alhudaa gaafadha ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama nura hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha fataawaa nuur alhudaa fataawaa nuura alhudaa فتاوى نور الهدى fataawaa nuur Habaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaalaan osnee qaban waafannu. Habaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaalaan osnee qaban waafannu. Habaddu jaahiliyaan.
الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبليان كينا بكي سنجر تنتي نغايا في رحمة ربي سنرد هجرات كانت تانسوني قافين كيسان كيسان كرا نور الهداة النوف إرقتان نبرق هجرات يربي دي ديبي قافسوني كرما نور الهداة أرقتني وبليسي كين كنا سيوان جدو هار قباجدة haadhisan hajjii fiduu barbaada ammoo namii dhiiraa kaak jaarsisii abbaa isii obboleessisii namii maxrama jechuu kafira ka hajjii kan isii fidi hin jiru kophaa achi dhufti murtii waan kana akkam taatee jedha murtii waan kana akka isiin taatu dubartiin kophaa safar deemuun hin taatu mamnuuc diina keessa dhowwama nabiyyiitu alayhi salaatu wassalaam dhowwe yoo isiin hajjiilleef deemti ibaadalleef deemti fir malee jaarsisii malee obboleessa abba waan kan fakkaatu kan malee isiin safar deemuun isii hin taatu nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhu laa tusaafir imra'atun illaa macdii maxram dubartiin tokko nan fira waliin male akki ni malle akki maltuun deemne akkan jedhe yoo wanni isiin deemtum sun hajji illee taate maxramaan malee deemuun isiif hin tahu nabiyyiitu alayhi salaatu wassalaam dhowwe yoo ammoo isiin deemte maxramaan malee macsiya qabdi dilii qabdi kun macsiya waan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam dhowwe gaafan irra dhowwamuu qabdi irraan dhowwamne itti deemte jechuudha yoo akkana dubartiin maxramaan malee safar tokkollee deemuu hin dandeettu dhowwa yoo fakkiif nam maxrama ka firaa ka akka abbaa isii obbolees ilmi isii waan kan fakkaatu yookaan jaarsisii yoo nama akkana kan bira garte kan waliin hadhuftuuti yoo ammoo nama akkana biratti hin argin kopha deemuun isiif hin taatu deebiin gaafii duraa akkan fakkaatan gaafiin ittaanu nam tokko salaatu nami ammoo hin salaanne yoo isa salaat keessa dogongor arge qajeelchuu fi dandaha kunin salaata kunin salaatu ka salaatiin dogongor kan salaan kun ammoo laalee arge akka inni dogongore ufi salaat keessa hin jiru taa'u jira nama ammoo salaat keessa dogongorsuun gaafanis dammassuu dandaha ee hin dandaha yoo salaatullee ittiin jiraatin nam salaat isa dogongoru yoo arge bulees kiyya bakka tanatti dogongortee qajeelfadhi waa hir'iste itti guutadhi waa hin guutanne waan sirra absuun laalladhi akkan godhi isaan jechuun rakkin hin qabu hin taha barbaachisaayyuu rabbiin subhaana quraan keessa waan jedhu watacaawanuu cala albirri wattaqwaa waan dansairran wal gargaara soda rabbiirran wal gargaara salaatii waan dansa salaati soda rabbiiti kan irraa wal gargaaruun barbaachisa rabbiin subhaana quraan keessatti akkan nuun jedha gaafan gargaaruu hin dandeetta dammassuu hin dandeetta ittimuu hin dandeetta isuma gartee kun barbaachisaa ittimuuf dammassuun barbaachisaa hummaan jennaan خير الرا والقرقارو تات وان دنس الرا والقرقارو تات صدى ربي الرا والقرقارو تاتي جيتشو قافين سديسو وانو فين دوي وانو فين دوي كون نجس مو طاهرة akkan jedha wanni ufiin duhe yoo duha naman taatin yoo eegi suni duhaa bahrii hin tahin yookaan duha garte dhiigi hin qabne waan dhiigi hin qabne kaa kibiimbii waan akkana kayyoo hin tahin wanni duhaan cuftii isiitu najisa fakkiif ilmi namaa duhaan isa najisaa min xaahiraa نبيته عليه الصلاة والسلام دبته إن المؤمن لا ينجس مؤمنه النجسة إيجسني أما اللي تها بحري وأن بحري كيس كاكو قرطمي يوني وفين دوه كلين غافنا نجسة متي وأنا أما اللي ديجين قابني كاك بين بيجن كلين نجسة متي واني كمالي جركان loon tahi gaal tahi si gala waan ammoo namni hin nyaanne harree tahi wanni fakkiif ufiin du'i kan wakan sadeen malee jiru najisaa si tuqee jennaan si najiseessa gaafana xaahir hin tahu najis tahaa jechuun deebiin gaafi tanaa akkam fakkaatti wallaahu aclam gaafin ittaanu horii masjidaaf walitti qabanirraa yoo horii kanirra fuunee bixaaqan yookaan kaardii waan jedhan kanaan binnee ittiin bilbil wanni bilbilluuf ammoo sababuma horii kanaati nan fakkiif horii kanaan dhaabatu bilbillee horii kan bakka akkana waan akkana waan akkana tolchisaan jenna wanni kun akkamii jedha inshaallah kun rakkinni hin qabu ammoo huduud beekama waan beekama tahuu qabdi fakkiif yoo wanni ati bilbiltuun birri dhibba taate dhibbumsuun qofirra fuuta yoo shantamtaa shantamumsuun qofirra fuuta maaniif ennaan nami horii kan wali qabu wanni inni wali qabu masjidaan jaaruuf khayrii kan ittiin ballifachuuf ati ammoo karaa dhibii qabuun karaa bira qabuun siif hin ta'u waan ammoo deebisi haajaa ka barbaachis ka kaardii waan hagasii irra fuute yoo ittiin bilbilti yoo namachi jirsuun mallaqsuun fuudhi akkan godh akkan godh waan akkana jettee maslaha horii kanaatiif jechi yoo kanaan bilbilte kun insha allah rakkin hin qabu hin taha ammoo akka jenni suni haddi yookaan qadri hag beekama keessatti tahuu qabaa qabaa jechuudha. Gaafin ittaanu obboleessi kee zakaatul fixrii narra baasee horii sun hin kennineefi akkam. Obboleessi kee zakaatul fixrii narra baasettee yoo sirra baase yoo rabbii fechi sirra baase yoo inni horii sirri hin barbaadiin kun rakkin hin qabdu hin taati maan jennaan tabarruc sirra gaafan kheyriin iyyate sirra kafale gam rabbiiti sawaab qaba kheyrii qaba sillee gaafan sirra buutee jechu maan jennaan zakaan fixrii waajibaadha sitti ofirra baasuu qaba yoo ammoo obboleessii kee sirra baase nas sirra baasaa jedhe yoo sirra baase yoo gam rabbii irra gate na'am sirra buuti isaalleef hin taati yoo inni ammoo sirra baasee mallaqsuun naa kenni waan ansii baasuun naa baasuu qabdaa yoo inni jedhe kun haqisaati baasuufi qabdaan inni ammoo an rabbii fechi sii kafale rabbii fechi sii baase oma sirrin barbaaduu siin jedhe omaa kun rakkin hin qabu hin taha innilleen gam rabbiiti sawaab qaba atillee zakaan kee sirra buute wanni sirri jira hin jirtu sabab inni sirra baasefi deebin gaafi tanaa akkam fakkaatti wallaahu aalam gaafin ittaanu wuduu'atanii achiin duuba kuxli dibachuun akkam kuxli jechuun kan dibatan kan kuxlin kun akka lamaad kuxlin jarmi qabu furdaan jechuu ka gaafan bishaan qaama gahu dhowu akka bishaan nafatti hin geenne ka dhowu kan gaafan dibachuun qabdu wuduu'an duratti yoo ammoo dibattee jiraatti ofirra kaasuu qabdaadha maaliif ennaa wuduu'ii waqtii wuduu'attu bishaan naf tuquun dirqama waajiba kuxliin kun ammoo furda gaafin jarmi qaba waan naf qabu waan qaama qabu akka bishaan kun nafa gahu hin dhowwa haala kana gaafanis ofirra kaasuu qabda achiin duuba gartee wuduu'atta yookaan wuduu'attee irra baatee achiin duuba gartee godhatta malee wuduu'an dura godhachuu hin dandeettu yoo ammoo kuxliin kun kuxlii bishaan qaama gahuun dhowwarre ta'e كحلي قرتي خفيف فردامت ومكة بفافا قراتين فا كيو بشان توك أيوم سن بشان ولين ديك أميهو كاكنا يو نتاي كركين ننكبو إيه وضوء درالت يوبكي دبتي سنجت وقتها وضوء أتو بشانو ديك أني خاسني هن كل كل ليسني ركين ننكبو هن انتهى لكن كان تان قدسون فردسون سركين ننكبو بشان غافن نفقه دوا بشان قامقه دوا bishaan qaama gahu dhowwuun gaafa wuduu sirra balleessa haala kanatti sun ofirra kaastee achiin duubatte wuduu'attaa yoo feeto kaa wuduu'attee baada wuduu'attee irra baateen duubatte achiin duuba godhatta malee dura gartee godhachuu hin qabdu kaammoo gartee jarmi hin qabne kanaaf hin qabne ka qaam hin qabne jechuun qabakkiif yoo bishaan irra buust bishaanummaan dhiqee gartee dabarsu kun rakkin hin qabu deebiin gaafii tanaa akkam fakkaatti gaafiin itti aanu dubartiin tokko waqti fuudhan guyya lammeessoo kan itti dhaqan akka aadaa naannoo gariitti guyya kayyoo bishaan hin argatiin akkamiin salaattii laa salaatuu qabdi salaatii dirqama haala tokko salaatii sirraan kufu salaatuu qabdi haal qulqullummaa qabduun haal heedii hin qabne dhiigi hin qabne dhiigirri hin jirre dubartiin salaatuu qabdi bishaan hin dhabaman gandi keessa jirtu ollaa keessa jirti bishaan dhabuun hin malu bishaan naa kenna jettee wuduu'atte salaatti yoo ammoo bishaan dhabaman tayammumaan salaatti biyyee dhoofte eegi suni fuulisii irratte harkisii mirgaatiif ka bitaa irratte akkasis salaat tayammum gartee waan jedhama malee salaat dhiisuu hin qabdu salaat salaatuu qabdi salaat dhiisuu hin qabdu maal jennaan salaatii diina keessa waan jabaa islaamummaan salaat kanaan argama yoo salaatii kun hin jiru islaamummaan hin jiru tanaafuu gaafan salaat jabeessuu qabdi bishaan barbaadatte akkasii wudu'atte salaatuu qabdi jechuu yoo ammoo bishaan dhabdin tayammumatti. gaafiin itti aan dubartiin tokko guyyaa qaraa ka fuudhan sun faa dhiigirri jiraachuun mala isiin ammoo namichi kanatti immoo hin qaanfatti hin ceerti itti immoo hin dandeettu akkasuma callistee yoo isiin jetti yoo inni dhiigumsuun waliin itti dhaqe gaafan diliin eenyirri jiraa jetti dubartii waqtii isiin heedii qabdu yoo isiin dhiigi qabdu dhiig dubartii sun yoo isiin qabdu itti dhaquun hin ta'u haraamadha ربي سبحانه قرآن كيسا وانجد فاعتزلوا النساء في المحيط وقت دبرتين دي كانوا في الرقاب دبرتين رفقاء لا ربك كانوا اتنقياتنا هل دبرتين دي يكون الرجلون دبرتين دي يكون انتهوا ربي سبحانه قرآن كيسا تنقوي ترياتشون قاب يوم مدى بسيسان لما وان كان هم بيكين ودوسان هم بيكينو يوبك كيف إني تركي يسين لين بيت إني لين بيك سيقالا كواني ولا لقرتين لا لمت أمو waqti beekan sun irra jalqabanii walirra fagaachuu qabanii jechuu hagi isiin qulqullooftutti yoo inni ammoo beekaa itti dhaqe siigala yoo isiillee waan kan odoo beektu isaa mijeessite isaan lachuun gaafa waliin dilii qaban akkanaan yoo ammoo fakkiif inni hin beekne isiin odoo beektuu dhossite yoo isaa mijeessiti isiin gaafan dilii qabdi inni ammoo waqti beekirraa irra fagaachuu qaba innillee beekaa irra fagaachuu dhiisee eega beekellee akkasuma yoo inni itti dabre warri lachunuu gaafan waliin dilaanii walii galatti dubartii waqtii isiin heedii qabdu waqtii isiin dhiig dubartii ka baatii baatin itti dhufsuun qabdu irra fagaachuu qabanii itti dhiyaachuun gaafan haraama rabbiin subhaana quraan keessatti hin dhowwe deebiin gaafii tanaa akkam fakkaatti wallaahu aclam gaafiin ittaanu nam tokko ka obruu nama keessa hojjetu aamila hojjetu nami kun midhaan obruu kana nyaachuun namaa kennuun akkam nami obruu keessa hojjetu midhaan obruu gara isaan nyaachuun rakkin hin qabuun taha waan gara isa fudhate ammoo hin deemmatuun man hin geessu namaa kennuun hin ta'u maaliif jennaan abbaan obruu qub hin qabu gaafiin qub qabaate jennaan hin ayyamu fatahaan tanaafuu wanni gara isaa rakkinni hin qabu wanni achi achi hin taatu ayyam isaatiin malee isirraa ayyam fudhate yoo inni manatti hin galadhedhe ol keewwadhi yoo inni jedhe namaa kenni yoo inni jedhe rakkinni hin qabu ammoo yoo inni fakkiif waan kan hin beekiin ka isatti hin himin haala kanatti hin tahu wanni kun amaanaa haq namaati haq namaa ayyamaan malee fudhachuun hin tahu deebiin gaafii tanaa akkam fakkaata wallaahu aclam deebiin ittaanu jaartii abbaa gargaaruun akkam jaartii abbaa ofii ka abbaan namaa fuudhe gargaaruun akkam jedhaan jaartiin abba keetii dirqamii fakkiif si gargaaruu ka masaariif isii kennuu sirri hin jiru maal ennaa yoo fakkiif sabab abbaan kee fuudheef taate gaafayyo firummaan iddoo keessan hin jiraatin sababi tokkochi kun gaafan isii firsii godhuu hin danda'u ammallee deebisi masruuf isiitiif qarqaarsi isiillee sirratti dirqam godhuu hin danda'u sababi tokkochi kun wanni ammoo jiru jaartii abba keetiiti isi gargaaruun abba gargaaru isi kabajuun abba kabaju abba ofii kabajuun gargaaruun kun dirqama barbaachisa tanaaf nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhe inna abarra albirri silatu rajuli ahla widdi abii irri dansaan waan dansa jedhan cufaa ta'e irri dansa waan gaarii jedhan cufaa ta'e irri gaarii gaafan namichi maxxanfachuu qarqaaru warra abbaan isaa jaalatu nama abbe jaalatu ka abbeetii wal jaalal walitti qaban ka abbeetii wal jaalatan warra akkana kan ofitti dhiyeessite ofitti maxxansuun waan dansa jedhan cufa tanatti irra dansaa jenna nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam tan ta'u ofuu si qarqaaruun abba qarqaaru ammallee si gargaaruun kunoo nam fakkiif abbaan kee jaalate gargaaruu taati nam abbaan jaalate gargaaruun waan dansa jedhan cufa tanatti irra dansaa tan ta'u ofuu gaafan baarakallah fiik isi gargaaruun barbaachisa isi kabajuun barbaachisa isi kabajuun abbaa ofii kabajuu ammoo wanni dirqama kalaazimaan fakkiifat gargaaruu qabdu kun gartee sirraa hin jirtu deebiin gaafii tanaa akkam fakkaata wallaahu aclam gaafiin itti aanu nam gaafana viiza ijoollee dubartiiti baasee ijoollee dubartii erguu kan irratti mallaq fudhatu wanni kun akkam taatee jedhaan viiza jechuun kun wa hedduu jal jira rakkinni hedduullee qaba kijibi hedduullee keessa jira warri maqaa viizaa kanaan wa nyaatu hedduun isaanii gartee hin kijiba wanni haqiiqaa bira hin jirtu tokko duraa dubartii tan mahramaan malee firaan malee biyya baasuun mahramaan malee firaan malee biyya namaatti erguun diina keessa kun dhowwamaadha. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hin dhowwe. Inni wanni inni hojjetu dubartii guuree biyya namaatti erga mahramaan malee. Kunis irratti haraama. Kalammeessoo viiza. Viiza kan kijiba keessa jira. Namni irra bitan sun eenyu? Kan itti gurguran eenyu? Kan inni deemee bira hojjechuu deemu kun eenyu? Tokkollee gartee hin beekamu. bittaa gurgurtaa wallaalama jechuun wanni kun tanaafuu wanni akkanatti karaa kanaan mallaq fudhatanii karaa kanaan mallaq guurratan kun haraaman rabbiin subhaana quraan keessatti walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaaxil horii keessan karaa kijibaatiin hin nyaatina jedhe karaa kijibaatiin wa nyaachuun karaa haraamatiin wa nyaachuun barakaa nama irra fuuti barakaan horii nama keessatti hin diqqaatti ilmi namaa waan halaala barbaadachuu qaba rizqii halaala rizqii dansaa waan akkana barbaadachuu qaba carraaqqii tansaa ta halaala ta rabbi jaalatu ta nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam hin harramsin ta quraan keessatti hin dhowwamin gaafa waan akkanaa kan barbaadachuu qab malee waan haraamaa ka dhowwame ka kijibi keessa jiru gashii nama eh, daguu nam wanni adda adda keessa jirtu wanni kun gaafan haraamaa hin taatu waan akkanarraa fagaachuu qabanii jechu gaafin ittaanu imaaman dura salaam baafachuun akkam salaat keessatti imaamii salaam baafachuun duratti yoonni salaam baafati wanni kun akkam taati dubbiin tun akka lamaadha yoo inni irraanfatee imaaman dura salaam baafati haala kanatti kun waan irraanfiti ariifate salaati isaa deebihee bacda imaamii salaam baafate salaam baafachuu qaba haala kanatti homaa sirri hin jiran irraanfatee imaam dura salaammate eegi sun ammoo irraanfadhee jechuu yaadati gaafa niyyaan salaati isaa deebihee eega imaami salaam baafate innilleen salaam baafata haala kanatti homaa sirri hin jiranii rakkinni hin qabu kuni dogongora wallaalchaa jechuun raanfii kun haala lammeessoo beekaa oduun beeku imaam dura salaammati haala kanas salaatii isaan baddi imaamiin salaammanne akkamin salaammatta ammoo dogongorilleen as hin jiru wallaalilleen hin jiru beekaa waan kan hojjete haala kanas salaatii isaan baddi salaat gaafan deebisuu qaba dubbiin bakkumtan lamaanti addaan baati deebin gaafii tana akkam fakkaata wallaahu aclam gaafin ittaanu nika zinaan dur dabre nika godhachuun duratti zinaa walitti hojjetan nacuudu billaahi min azinaa rabbi kennantik barbaanna zinaarra zinaa waan baddu Nika kan gaafan jaddadu qabna aaromsuu qabna intammoo aaromsa namoo isa akkan jettiidha nikaaxi zinaan dur dabre aaromfamuu qaba maaliif ennaa yoo zinaa walitti hojjetan isii fuudhuuf sharti lam isii barbaachisaa jen tooba isaan lachinuu toobachuu qaban kalammeessoo hojii tokko gargar fagaachuu qaban achiin duuba nikaa godhataadha warri san hin hojjenne zinaa irra baanii jennaan nikaa wal godhatan nikaaxii gaafan aaromfamuu qaba eenta aaromsa akkan jetti nikaaxii gaafan aaromfamuufi seeruufi qaba seerii isaa atin jaalachuu nikaa kan atin jaalachuu deebisi waliyyiin kee abbeerra jalqabe yoo inni jiraate yoo inni hin jirre abbaa isaa abbaa abbaa yookaan obboleessa ka kan fakkaat ka dhiira aanan kee waliyyiin kee jiraachuu qaba waliyyiin kee jiraachuu qaba akkasumatti innillee jiraachuu qaba ragaa nam dhiira nam lam yaamtanii gaafan karaa kanaan nikaa kan jaddattanii malee wanni waan si qof irraa argamaati miti waan ukaanis qof irraa argamaati miti waliyyii namni waan kanaan deemu waliyyii itti himtan amma waqtii itti himtan kana eegi rabbiin isin sattare of hin faddaxina of hin sassaaqina zina hojjenne nikaa aaromsinaa hin jedhina nikaa aaromfachuu feenaa jettanii waliyyii itti himtan nikaa aaromfachuu barbaannaa isatti itti hima siigala nikaa aaromfachuu barbaannaa jedhe ittiin waliyyiitti maal rakkinni lakkiin rundeeffachuu barbaanne eegi rabbiin nam sattaruuf sassaaquun hin taatu akkana inni itti mee waliyyiin achirra na'am jedhee waafaqee ati jaalatte shuhuudii ragaan dhufe akkasi gaafan karaa kanaanii nikaaxi jaddadamaa jechuudha. Gaaffiin ittaanu ilmeen nikaa kanaan dhalatte akkam taati? Nikaa kanaan wal fuudhan nikaaxi ammoo aaromfamuu qabaa jennu iddoo kanatti ilmeen targame ilmeen kun ilmi zinaati? Laa ilmi zinaati miti. Ilmeen abbuma kanatti deeffamti. أبوم سني ياممت أبوم سني تركفمت المسات الميسات ما لنان نكشبات دلت نكشبا المين نكشبات دلت أبو ما تكبت ما لنان إذا وقت نكان كان قدتن نكاحي كن سري جتني قدتن نكاحي أمو حقيقة سري مت نكاحي أكني سري انتهين إيجي سني برتن gaaf qarasuu wanni san beektan nikaaxi sirrii jettanii karaa xariiqa fakkiif inni barbaachisuun godhattan ilmeen nikaa akkanaatiin dhalatte abbuma dhaqqabdi abbuun sun himatti jedha. Gaaffiin ittaanu
an nikaa jaddadu barbaada nikaa kan jaddadu barbaada ammoo inni gaafin hin fedhu fa'a nikaaxii kan gaaf durii sunii nikaaxii sunuu gartee sirri wanni jaddadaniif hin jirtuu jedhee didaa gaafan akkam godha diduu hin qabu nikaa jaddadu diduu hin qabu haaromsuu qabu inni didee jennaan addeessiif galchiif nikaaxii keen sun akkana akkana jedhi gartee addeessiif yoo inni tanallee dide nam aalimaa nam daacii nam ulamaa ka ahkaam beeku kana qajeelchi kun isaafa addeessuti wanni kun akkana nikaaxii keessan kun akkana jedhe nami aalima garteessatti himu qaba yoo inni kan guutuun dide jechu ulamaallee dide jechi bakkiif nam taalib ilmi namatitti argitu guutuu yoo inni fudhachuu dide waliin jiraachuun siif hin taatu maan jennaan nikaa hidduu keessan hin jiru nikaa hijirsuun nikaa sirrii tokko hin taane nikaa rakkinni qabu nikaan sun jaddadamuu qaba haaromfamuu qaba yoo inni gaafaan hin haaromsuu jedhe eegii namii ahkaam isaaf addeessee murtii isaa addeessee namii wabeeka sheeka isaa addeessee yoo inni kan dide gaafa waliin jiraachuu hin qabdu deebiin gaafii tanaa akkam fakkaataa wallaahu aclam Gaafin ittaanu boleessii keen kun waan jedhu naf saree irraa yookaan qaam saree irraa eessan najisa. Gororii saree najis tahuun kun waan rasuulii alayhi salaatu wassalaam hadiis keessatti dubbate. Yoo sareen meeshaa tokko keessanii keessaa wa dhuge meeshaa sun torbi dhiqa torbi dhiqa ka dura biyyeen dhiqa jechuu rasuulii alayhi salaatu wassalaam dubbatee jira. Kun gorora. Gororii isii gaafan najisaadha. rasuulatu alayhi salaatu wasalaam hadiis keessatti dubbate qaamii isii kaanuu najisa ulamaan keessa wal dhabe garii waan jedhe akkum gororii najisa qaamii kaallee najisaa jedhan keessa wal dhaban jechuu jechi ammoo dansaan gororattu najisa malee qaamii isii kaan najisaa miti jechi dansaan kana ulamaan ammoo wal dhabe warra qaamii isiillee cufummaanu akkum gororaatii akkum gororii gartee najisa nafi kaallee najisaa warra jira لكن جتشي دنسان كنبينا عليه الصلاة والسلام حديث كيسا دبته غرور غرتي إسيتي قامي سي غافن نجس انتهو جتشي في لتمان كنان غافن التانو نم إمامة تقيو ندو غنغر إمامة إمام تجيكم صلاة كيسا دو غنغر دوبا صلاة تاتي نم إمامة يوني صلاة كيسا دو غنغر دوبا صلاة انتات ركن ننقبو أكنان يوني دو غنغر غافن نمي دوبا صلاة هندمس سبحان الله جده yoo dogongoree dhaabate hin taaha yoo ammoo dogongoree taahe hin kaha yaani waqis alii kanumirra qiyaafatta gaafan nami ma'muumaa kaayis duubas salaatu is dammassa nami gartee hin dogongorre hin jiru ilmi namaa cufti gartee hin dogongoraadha nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam salaat keessatti dogongoree jira ilmi namaat basharaadha tanaafuu imaamilleen akkas hin dogongora duubas salaatuun rakkin hin qabu hin tahaa jechuudha gaafin ittaan dubartiin anaashiida baasuu dandeetti wanni kun rakkisaa. رب سبحانه دبرتي وانجد فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقتي حاجتي السنقافة يكان سلام جدا صوتي قد نجيسنا يوسن صوتي قد بوستني قد جيستن كقلبي سكيت لكبي جرو هن كجيلة أكن جدا تناف وقت دبت دبي باب فتنة أنبن كفتنة كينا من قلشن كوان الدد والنينجن sautii babbareechanii gadijjeessanii qaqallisanii yoo jedhan qalbi nama kan kee waa idduutti argama rabbiin waan akkana irra dhowween taa'ib yoo rabbiin waan haganaatu irra dhowwe wanni anaashiida akkamaa taa ture anaashiidii nami baas anaashiidii dubartiin sautii babbareedduun baastu kun akkama ta'uti kun gaafan baabbira seena tanaafuu dubartiin waan akkana keessaanuu hin qabdu wanni akkana dubartiirra argamuun hin tahu wallaahu alam gaafin ittaan nam tokko intal qabu intaltana yoo namni dhufe gaafat kan fuusisin kan kennin nikaa isii godhu dida murtiin nam kanamaan kun hin laalamaadha nika maaniif godhu dide nam kanan nam faasika nam daalima ka rabbiin hin sodaanne salaatiin hin qabne nam akkanaati yoo nam akkana taat gaafan diduun dhuga maal ennaan nami kun faasika rabbiin hin sodaatu ibaadaan hin qabu namii abbaan fedhalleen ilma ufi nam daalimaatiif garte hin kennuu jechuu akkana yoo ammoo namni kun nam rabbiin sodaattaati nam ibaada qabu yoo inni taati diduun qabu fuusisuu qaba nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhe yoo namni rabbi sodaatu ka akhlaaq qabu ka diina qabu isan gaafate fazawwijuu fuusisa nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam akkan jedha gaafan fuusisuu qabaa jechu addunyaa laale yookaan gurraaf waan adda addaa laale eh, intala fuun isii dabarsuu hin qabu nama qajeela nam dansaa akkana kan milissuu hin qabu jechuu yoo inni ammoo dide yoo namni sunillee nam qajeela taate namitti ergan nam rabbi sodaatu ka ulamaa ka xaalib ilmii nam guddaa inni irra qaanfat ka inni irra ceeru nama akkanatti erganii kara nam suniitiin gaafan wallaananii itti himanii waan jira cufa agarsiisanii kara kanaan haawaluun kara kanaan gaafanaa dubbitanis fudhachiisuni barbaachisa yoo inni ammoo dide namallee itti erganii dubbi namaallee didee namallee fudhachuu didee yoo inni jedhe gaafana waliyyii ittaanuuf fakkiif dabarsan waliyyiinis qofaa miti waliyyii ittaanu akka fakkiif abbaa isaa akaakuu isii jechu yookaan obboleessisii naam kara kanaa yoo ammoo kun hin jirre abbeeraa isii obboleessa abbaa isii kara kanaan laalti yoo ammoo kun cufti walii galanii didan gaafan isiin qaaduu deebitii jechu bakki toon qaaduu kun ammoo rakkisaa namni hedduun diqqum tokko dubbiin rakkistee jennaan waan tokko laaluun malee fiigee qaaduu dhaqaate qaaduilleen ammoo waan tokkoon gaafatu lumkahee gartee ni kagodha wanni kun tokkolleen hin taatu odoo gartee waliyyiin jiruu odoo fakkii faanaan isii kagam abbaa jiru qaaduu inni kagodhuu hin danda'uudha gaaf isaan cufti didan malee qaaduu gartee dhaquun qabdu isaan kan cufa laaltee haga obboleessan bahutti abbeeran bahutti akaakuun bahutti kan cufa gartee deemtee laaltee yoo cufti isaanii didan achirraa qaaduu deebiti wallaahu a'lam.
فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى
baarakallaa fi kustaaz useen sora boorana rabbiin umrii dheertu fayya guutuun isiyaa badhaasu horii bulii deebani hayya hordoftoota sagantaa fatawaa nuur alhudaa sagantaan kennan mallaqum itti fufee jira mee garqophii keen kan ittaanu tosoo hin darbin beeksisi togguro sanboos beeksisi ki torbaan dhufu feebruaarii tokko barkum lamaaf kudha sagalii eebitiivii nuur alhudaa ilaalchisee magaarri adii keessatti sagantaa addaa guddaa qopheessu jira haalum kanaan hawaasii keen kan magaarri adii fi naannoo sun jiraattan maatii firoottanii fi riyyoota keessan waliin akka irratti hirmaattan kabajaan isinaffeera qophii keenya kan irratti sagantaaleen bashannanaaf daawaa hedduullee ni dhiyaatu sagantaa kan irratti akkasuma mallee ulamaa'oota biikeennaa gurguddoo ta'anitu irratti argama kanaaf warri riyaadiif naannoo sun jiraatan sagantaa seena qabeessa tan irratti argamuu hin dagatinaa saniin jenna guyyaan gurraan dhala yookaan immoo feebruaarii tokko barkum lamaaf kudhan sagaliiti akka lakkoofsa milaadiyaatti yookaan immoo jumaadul awwal 26 barkum tokkoof dhibba afuriif afurtama akka lakkoofsi jiraati fulaan sagantaan kun itti qophaa'e karaa daa'ir dhihaa waajir stc dur masarniif salqamar bakki jedhan sagantaan eebbaa salaat magribaa irraa eegala tadhaamsitaan isanii dabarsan immoo koree qindeessituu sagantaa eebitiiv nuural hudaa magaarri adkee jiru hayyoon riftoota keenya inshaallah yoo fedhii rabbii ta'e sagantaan eebbaa kuuniin iddoo garaagaraillee taalum kanaan itti ufaa jennee yaadda mi'aam gar qophii keenya dhumaatti san geessa qophiin keenya dhumaa qophii cobsurriiti osoo gar qophii tanaatti hin darbin nashiidaa tokkisan affeera nashiida tan dhageeffannee achumaan gar qophii cobsurriitti san dabarsa Mootii alamaa kan dachiifsamii hoogganuu mootii alamaa kan dachiifsamii hoogganuu kan nu milkeessu har'aa borullee hin jiru mee nu laaffisii sima waa gargaarsifatu kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu mootii alamaa kan dachiifsamii hoogganuu mootii alamaa kan dachiifsamii hoogganuu kan nu milkeessu har'aa borullee hin jiru. Meen ulaafisii sima waa gargaarsifatu kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu. Bismillaahi maqaa kan keetiin jalqaba waan beeku irraa namni hunduun gaafatama rabbi na tiksii kijibaaf riyaa ajala itti milkaa'u gaafa fuula kee dhaabannu kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu kan samii torbaaf dachiiwwan waan torbaa horatu. Alhamdulillah kan har'aan nu geette rabbi nu araaramii hunda waa yakkine zambi imaanaan jiisi ati nuuf fahaarsi qalbi islaama hundaaf kan jiran sharqii fi garbi waliin nu qabii aqiidaa sirrii irratti obbolummaadhaan karaa nabiyyi qabatu kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu. Kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu. Nagaaf raaxmanni haa bu'u nabiin irratti caalaa ambiyaa filatee nuuf erge rabbiin nama qofaami ergaman jinnii hundatti quraanan ibsee rabbiin nuuf hime ifatti suuratul jinniin qara'i waan inni haasa'u kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu alhamdulillaahi kan taane ummata nabi caalaa ummataan hun jedheera qur'aanin tasumaa miti faarfamuun kan kenna kuni ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari badiirraa goraa walilleen irraa seertani toltutti walkaasaa haala rabbitti amantaniin ummanni muhammad caalte ummata duraani nabiyyiin keenyas caalaa ummatootaa ta'uun kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu salaamullaahi calaykum warahmatuhu qilleensumarraan hundinuu bakkuma jirtu ahliin shahaadaa kan alaaf biyyallee jirtu kan laa ilaaha illallaan obboleewwan ta'ani hundu daacwaadha dubbiin caqasii kan qalbii qabdu tokkichoomsanii beekanii rabbiin gabbaru dhaamsi koo har'aa iddoo kana kan ilaalu isituu dursaa baraa islaama ta'uuf rahmaanii malee kan nama milkeessu hin jiru kan samii torbaaf dachiiwwan torbaa horatu kan samii torbaaf dachiiwwan
Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dimbifamee waan daganne yaadachiisuuf yaadame nama sunnaatiin katabame. Cophaa surrii qaxabii hawaasa muslimaa sontuu jiruuf jireenya ilmaan namaa tuullaa jechoota afaanii hin seenaa dhabii cuunfaa sammuuti. Raadiyoo Nuural Hudaa irratti isiniif dhiyaate akeekni kurfii tanaa miira dunquqqaa'e seexaa qabbanaa'e hamilee sababa adda addaatiin nu keessatti ligidaa'e qirqirsanii dammeessuudhaaf kan qophaa'e cophaa surrii
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hordoftoota miidiyaa nuur alhudaa akkam nagaa fayyaa tan caqasaa jirtan qophii copha surriiti har'a wanni harkaa isiniif qabnu hokkara miiraa jettu qaamaa qalbii nu hordofa hokkara miiraa qaamni hokkara kana dhaabu jiraachuu baatullee qaamni jeequmsa kana babal'isu waa tokkoo lamaa miti hokkara miiraa yeroo jennu jeequmsa fadhiilaa fi hordofuudhaan uumamuu jechuu keenya koreen hokkara kana dhaabuudhaaf qindoofte jiraachuu baattullee qaamni adda addaa kan jeequmsa kana babal'isuudhaaf saganteeffate hedduudha isaan keessaa bololaa fadhii fooniin akkasumas manneen badii kanatti dalagaman akka bakka daldalaatti warra babal'isanii fi miidiyaan dharaa baasu adda dureedhaan eeruun ni dandeenyama sheexanni jinnii fi insi akkasumas nafsiyyaan teenya badii nu bareechitee waan hamtuu toltuu nu fakkeessitee badii tanaan nu gaaga'aa jirti yaa obboleeyyan muslimaa bakka jirru ifaa yaadannu mee daqiiqaa xiqqoof haala keessa jirru qaama qalbiin haa xinxallu qaama moo qalbiidhaan yaadu jirra gaafii tanaaf deebii qopheeffachuu nu feesisa yoo qaamaan qalbii hoogganuu jalqabne hongoo mudanna sababaan isaatis qaamni qalbii hoogganuu hin dandeenyu yoo qalbiin qaamaan hoogganamuu jalqabde badii irratti bobbaati obboleeyyan kiyya kabajamo islaamummaan walqunnamtii dhiiraa fi dhalaa hin dhoorkine garuu daangaa nuuf keesse malee ilmi namaa tokko fuudhaan takkaawuu heerumaan qanani'uu ni dandeha islaamummaan tana daangaa nuuf goote nuti fedhii teenya hordofnee sagantaa fi karoora tokko malee yoo dhimma kanarra akka bobbaanu taate balaa mudanna hubadhaa walqunnamtii saalaa jechuun akkuma bobaati bobaan konkolaataa qaama gubbanneynee yoo kibriitatti qabne konkolaataan sanni gubatti garuu bobaasan yoo makiinaa keessanneyne makiinaan teenya ittiin deemti nutis yoo ni kaadhaan kan qananiinu taate sababaa ilmoon ittiin argamu ta'uu danda'a akkasumas ajiriillee ni argina yoo garuu caljanneetuma badii tanarra bobbaane ifillee hawaasallee ni miina sababa badii sagaggaalummaatiin mana meeqaatu diigame obboleeyyan meeqaatu lubbuu dhabe hubadhaa firaa fiixaa meeqaatu wal lole yeroo hedduu waa'ee malaammaltummaa yeroo haasofnu maallaqaa dursee sammuu keenya na dhufa ebaluu qarshii hangana nyaate ebaluu qarshii hanganaa balleesse jechuu yaadanna garuu dubbiin tun dogongora malaammaltummaa miiraa irraanfanneeti jirra seektara mootummaatii fi miti mootummaa keessattis malaammaltummaa fedhii foonii hedduutu gaggeeffama dubartoonni beekumsaa fi dandeettii ogummaa isaanii osoo hin gaafatamneen duratti fedhii foonii akka isaaniif guutan dhiironni gaafatanii dubartoota qaxaran waa tokko lamaa miti dubbii tana odeeffannoo mirkanaa'aa qaba garuu bal'inaan keessa seenuu hin feene walumaa galatti dubartoonni sababaa kanaan manneen barumsaa olaanoo irraa ari'aman waa tokko lamaa miti akkasumas dhaabbilee adda addaa irraa dalagaa irraa kan gaggeeffaman hangan qaban maraafuu malaammaltummaa miiraa kanaas waliigaltee naa itti fnuun dhaamsa kiyya waggoota kudhanii fi kudha shan dura waa'ee dhukkuba HIV AIDS irraa dhaabbanni mootummaatii fi miti mootummaa bal'inaan irraa haasawaa turre garuu ammaan tana akka waan HIV AIDS biyya keenyaa badee jira jedhamee fakkaata dhiheenya kana odeeffannoon miidiyaa biyyoolee isaarraa dhageet akka akkana jetti dhukkubni HIV AIDS yeroo kaan caalaa haalaan akka babal'ate nu himti yeroo ammaan tana namoonni HIV AIDStiin faalamanii jiran takka tuqaa afuri dhibbeentaadhaan jechuudha takka tuqaa afur jechuun laayyoo miti namni takka tuqaa afur ta'e dhukkuba kanaan qabameeti jira sababaa kanaanis manneen barumsaa gadiin saabjektii ingiliffaatii fi akkasumas barnoota lammummaa fi amala gaarii keessatti waa'een dhukkuba hiv aids barattootaaf hubannoon akka kennamu barsiisaa jiru daa'imman keenyas dhimma zinaa kanarraa yaadachiisuurraa laaffanneeti jirra walumaa galattuu dhimma kanarraa wal barsiisuu fi wal yaadachiisuun haalaan barbaachisaadha dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo kabajamoo rakkoon sababaa zinaatiin mudanne waa takka alamaa miti dhiiraaf dhalaan ala yaa'ee miiraan akka hin taane tahe fayyaan manarraa gabbahee dhibdeen qeetti ol dacha'e shahawaan iblis mana diigee beekaan nama kanarraa ifeege balbalee boba'ee ibiddi fitinaa shidamee walgahee ibiddi sheexanaa nama meeqaa meeqa galaafate seetan galaanni zinaa yoo waliin gorsine yoo waliin dhorkanne wajjiin halaakamna wajjiin gaaga'amna tanaaf wal gorsuudhaaf dirqamna rasaasa miiraa ibliis nu dhukaasee xiyya fadhinnaatiin daguun nu madeesse maqaa jaalalaatiin summii nuuf kiyyeesse zinaa nuuf miidheessee dhaloota hongeesse. hawaasni jeeqamee jiruunsaa goolamee gulantaan diigame wal amantiin haftee imaanaan godaantee ijoolleen yatiimoyte balaan hedduutu nu mudate musiibaa meeqaa meeqaa dhalate maatiin ni faffacaate jireenya ulfinaa islaamummaa dhiifnee kufaatii ummataa qaroomina seene saboo akkam tattaane hedduu dhamaane fadhinnaa daqiiqaatiif maaliif jilbiiffanne miira fi toohachuu fi moohachuu dadhabnee haraamiif bobbaane kunoo bakka hin taane kufne waan hin taane mudanne sagal sagaggaalee dachii rabbii faalee garaa dachii gale cancala shari'aatiin lubbuu teenya haasa kaallu qura'aanaa fadiisaan namuu ifaa yaallu sagantaa biraatiin hanqa torbaa walitti dachaanutti har'aaf wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
hayya hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aa kan fakkaataa ustaaz keenya jaalatamaaf kabajama ustaaz Huseen Sooraa Booranaa rabbiin umrii dheertu fayya guutuu waliin si haa badhaasu obboleessi keenya Abdul Jawaad atilleen horii bulii deebanii warreen karaa TV fi miidiyaalee hawaasaatiin nu hordofuu jirtanilleen baarakallaahu fiikum mojazaakumullaa keeran haqa sagantaa keenya ittaanuu waliin gaddeebinutti naga rabbii keessa nu jiraadhaa jiru qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa cuuf argadhaa horaa bulaa deebanaa saniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما